So you are welcome to Anyhow Talk with Anuj, aka Blonde Rasta, and Temi, my guy. Yeah, so we'll just go very quick. The first thing I want to talk about now, the thing we've already talked about since yesterday, <laughs> call. I'm sure we'll talk about her very well, but I just supposed to talk about her more again. And about Drake, basically. Okay, so make I explain the matter for you. Make I explain the matter for everybody now for people who don't understand. So basically, Drake, they talk to one Instagram model. You understand? They talk, everything they go away, eh, blah, blah, blah, DMs and all. From there now, you understand, mostly, da, da, da, da, da. From there, they see, uh, okay, wait. actually matter everything about I look you, need to smile, bro. I need to smile. And they actually, you see the opposite. And they listen to your story. Guys, they, they narrate the, the <laughs> Guys, they okay, okay, okay. level. Okay, wait, okay. So, back, go back. This guy not smiling, I caught me, but yeah. So they talk, everything they go away, Drake, they talk with the girl, the girl dig him, they see. As they see now, Drake, the girl even talks him, and Drake asks for consent, and eh, then they weep, say Drake weep from behind, say weep, uh, eh, Drake now seven inch. She give details, now. they get a bad bitch. She give bad bitch details. And all the details now, dope details for Drake. You understand? Say, but after everything, So after Drake finished with the condom, Drake put the condom inside dustbin. First of all, I don't know why guy men they put condom for, for dustbin. Flush that motherfucker. Flush and come out. Make all the sperm turn to water. Make it mix with toilet water. See, then at the normal, if you want block their their drainage. Well, I don't tell you. I don't tell you this thing. Like this guy don't tell me. Don't be everybody. They actually do that. Like this guy say they put him for dustbin. I don't think. I don't think that they put him for <laughs> dustbin. <laughs> nigga na drain nigga na drain cousin put him for dustbin make dem okashu nigerian girl okashu go turn enter inside go born triplet see you born pikin but you know wait make i explain something to you never see talk the story like you never even actually talk the story. okay okay yeah so uh, now the talk so na say so um, where i dey where i dey where i dey. true throw condom for. okay yeah, yeah. so jake showed the condom for inside those dustbin the girl come go inside pick the condom, turn nicer pussy, aka toto for people like me who like to use that word. Say the thing, and when the thing enters, I say be like lava, be, be like fire, I say thing burn out pussy, that kind of do it. But what happened actually, and I say Drake turn hot sauce for inside the for inside the, the condom to kill the sperm for inside. So Dana round of applause for Drake. You know why? You know easy to invent. People they invent things. Drake invent. It's not only music the boy they do. Come on, get out from this place. What the fuck are you talking about? So wait, make I make I look. You get how you did this thing? So yeah. yesterday, they talk invention, invention, mm. invention. Mm. I feel like say, like one TV most people way I don't see don't even talk about this. We never, they never even think about. And I yeah. say, if we actually do that thing just to like, you get how you want to do something, see mm. waiting person will do. Mm. So the only way you go fig like it just they like if you get some some clothes where like um like supermarkets like little before abroad like yeah, yeah, yeah. put some security feature for the stuff mm. or maybe so if you try if you try commodity dress you go get one tag we go dey there everybody yeah, yeah, see that tag on top yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. there's not that kind of level mm-hmm. or if you get like even they do am for like um, bank currency. They will yeah, put like ink. Yeah, yeah. You try force the thing open. It go burst. It go spoil the, the money. money. I know so they go know na money. I know they talk. Yeah, yeah, I know they talk. I feel like saying now waiting Drake do to that. To check and balance the game. Yes. Because you know, we don't know the funniest thing say. No, but if, wait, if wait, Drake do Drake na very wait now because boy. Drake give nah, you, Drake Drake no give us the one side of this detail now. Nah, true, this nah, detail we get na from this girl side, and so you don't know Drake real intention. Intention. So intention fit be say, oh maybe the girl actually seem real. You just want to check. But if you want to check and balance, why you know guy, you know the amount of just imagine now. You never think and well, just imagine after you don't be finished. now you go inside toilet. Eh, wait, wait, wait, then you find then you find the hot sauce. Your shoes between the one where hot parts, the Pori hot sauce, <laughs> stone cold hot sauce, <laughs> eh, hot wings, and your shoes one where hot parts. You go, you go, you go turn that inside. God turned and turned and turned because certain time then put that inside those dustbin. All those time when you go take It's not easy to just put that inside the toilet, flush the thing. Na na the exact reason why. No, but wait, I want to know why you why you they put that inside those dustbin since you now you don't do that. am. Me, I never ever don do that thing before. Me, no, I just turn inside toilet. Like me, I know say like um, eh, was condom na latex basically like like rubber. Mm. So if it like the the probability of it blocking stuff, I don't know, but this is no like it at least for for we now, like you get something where you learn, nobody they tell you. Yeah, yeah, yeah. You get something where you just learn, just the like normal, like maybe you maybe have see her somewhere, yeah, see somewhere, but lightly. I don't feel like if anybody tell anybody how to dispose um, uh, protection basically. Nobody yeah. tell you say, oh, if you finish, you put them for here. You understand? Mm. Nobody tell you that kind level. So if you finish normally, if you use tissue normally, some people they try inside dustbin, uh-huh. some people they try inside toilet. So if I feel like saying I see that same level because, because if, if you think I'm wait, wait. Truthfully, nobody teach nobody tell me say true for instance. I just, I just for my mind Because I don't say normally I guess some people if they blow their nose for example na toilet some people they blow their nose na dustbin so people dey different so you get how people dey actually dey because nobody dey no, actually but, no, come sit you down say guy. no but you see why I say Drake na amazing guy only and I think of hot sauce <laughs> since the since the turn of the century nobody don think of say hot sauce even if you if you go if you go google now you fit see am say hot sauce dey kill sperm but nobody don actually practicalize am where i know sha actually because if drake tell me say some of the guys dey run am eh omo see drake eh na him to write book <laughs> or for for how to be guy man for us o oh. because another let's say canada boys get they get new level of guy men o oh. so hot sauce Shots was like another thing, and not be only food to kill sperm. So as you advertise your hot sauce, now you say this one hot make the food delicious and it e kill the sperm Actually, eh, People will do like social media campaign on top this hot sauce, just like in album. Yeah. That pregnant, all those pregnant emojis, with the yeah. album. Yeah. I don't see like hundred <laughs> different content people don't build around that thing. So you get. So he still get. He still. Oh, funny enough, oh, yeah. do you know that Durex actually use Durex actually use uh, that uh, CL, uh, CLB stuff as yeah. adverti- adver- advertising like campaign, uh. campaign sort of like for social media. Mm. Based on say obviously Durex pregnant women. <laughs> I just think now. I just realized, I see that campaign that year like you see they actually they they, they upside down. <laughs> All these people, eh, they be very mad people. No, but they, but think insane things. The the to me like so you get like different like I they try to think of the story. No, in, no, like, okay. But ways. if you carry that in like own Nigeria, you know, so that's almost not really apply. Why not apply? No, the thing is, say the effort they when the girl cost me. No, you go no, you don't think the girl the, the girl to me the girl get intention. So uh, of course, our effort no be anything to compare to our intention. Yeah. So anything which she won't do to get uh, to get wetin she get for mind to mm. do wetin she get for mind that one no be na small thing na mm. all those effort na small effort if you even carry am put am for bag carry am dey go house sef eh. shey you get so but mm. but wetin me i dey think na the effort wey e take drake like actually wey see actually think am if person don take am say okay if i finish o oh, i go find hot sauce from one place like this <laughs> you understand if maybe you don dey get the hot sauce for inside shelf sef go put am for bag say eh, okay go stick go carry eh, hot sauce. no see no see okay okay think am na na exactly almost the kind effort wey people dey put for using viagra you know i, I no fit <laughs> i no know i no fit relate you never use viagra before i no fit relate i no fit relate i dey say i no make drug i dey serious never use viagra before no. any kind viagra no. you never use anything wey be like say to enhance sex before not really mad o which plan which Which side of the world do they stay, guy? Well, you don't you don't know whether I don't know anything now. You don't know whether you understand, but like I not like say the fact that I'm not old people drug. I, no, I, no, actually no. say old people drug. So wait, so you want to say all your life mm. you never do anything to just make you fuck better. Not really. I just noticed. No, no, so, not, wait, really, wait, or... not really. Oh. Maybe I explain something. I noticed. So, some some things they work and some things they work. Like, like waiting like, and waiting. So some people say if they high, for example, like yeah. you actually drink alcohol a lot, mm. boy, which one, say, which one which one don't work for you? The alcohol won't work, but uh, when you don't high, wait, wait. Yeah, but ọmọ ilé ẹsìn na lie o oh. <laughs> because for that time you go you go try high you go just sleep go. <laughs> so wait o na alcohol na be the only thing wey you don try to use. i feel like yeah. Yeah. yeah. Mad though. But I, I to me now, like yeah. I like if I, if I have Viagra, I like people in their maybe late thirties, forties, I so, think they use Viagra. Are you serious? Yeah. Mad So you, ah, I just stunned because I know say as we grow up like this, e, almost everything cross our path. Viagra. Uh, How Viagra eh, did cross your path? Me why they do like that the truth is, say no even viagra sef na just say i be well enlightened person to know say na viagra be this but for us that time na see na blues brother blues <laughs> blues <laughs> that's why i don fuck with the blue pills. and you pop the blue pill and it's No, but, eh. but all maybe, your mandula blood. medulla oblongata eh, they go tell you they go direct all the blood eh go see your guy your guy go tell you. make i ask you one one funny thing. Yeah wetin me i been as in maybe when i been you never do all those um, um, wetin be that this thing again sugar free which one be sugar free sugar free na where dey agbo na alcohol now that no be alcohol na agbo na but i no i no dey use agbo because where i go see agbo agbo dey everywhere for here na for where Shoot, where you stay? So I'll buy Agbo for there now. I never see Agbo for there. See this guy. Shoot, that maybe, place where maybe, you stay. Maybe say my mind no did there. Guy, but, you just that that might be the thing I tell you. See, this guy a very weird guy. This guy just a worker for Lagos and they live life Let's say in a no, but uh, wait, contra. Wait, you know wait. contra. Who play the game contra? <laughs> Make guy dey waka like say na contra. Way you never actually think of. Uh, so now, Drake don't carry us enter another another side. Now we don't go hmm. another side. So like, <laughs> so this thing na wey talk like. Uh, my orientation on Viagra are like if you reach one certain age, you can't do like, that. They're like, oh, they're like at least where they use performance enhancing drugs, basically. Okay. So you may want to say you're not getting time for during your university days to when you just graduate university, when you fuck where where where where. I've since that year. Like Oh, tell me that you're giving up. For... You see what I said tell me that the, that the perfect person to do anything with me, but because that the absolute contrast of me yet he talk he say na saint that year see bro bro university to bro leave that shit man <laughs> leave that shit. no wait wait you, you dey actually talk is still like or maybe maybe na just na just orientation basically. Yeah, Eh, na the dey talk na i dey younger eh. e just dey like i no like all this things wey you talk now maybe if I've been roll with guys that time if you don't tell you oh now this thing you use. actually okay so okay so then I want to. how i say no, things where well na based on the circle right. wey i dey with yeah. you no understand so which circle you deal with when you dey university. i no get circle. bro you just deal alone. i like i fucking deal. no because i no dey alone but to be honest but i no get circle in co like the circle i get guys maybe like actually dey like grind on books together. Oh. So I don't, no, you know, now like me, I like book that year. I, don't, I don't know. I, don't, book. I don't know. I don't like book again. I don't year, like, like book. Yeah. yeah. So yeah. waiting, waiting. I want the like. You don't even they cross my mind. I tell you, that's mad. And what I don't. Funny enough, I actually don't know about Viagra that year. I don't mm-hmm. know about Viagra. So I did like 17 or 16 years. Mm. But like for my mind, now old old people drug. Mm. So I feel like see, oh like just like performance and so, see the like way, older people. So see the way I tell you about Viagra. I know I know about Viagra like this. Say me and my guys now we talk about um, uh, which girl you kill, which girl you kill that time because one time eh, and na na na the most achievement wey I fit get for my life. <laughs> I don't lie for you that time eh, money nothing no achievement fit reach that one say i kill like three girls They no know me They just meet me then dem just kill me once But when i go back dem be like say my chest big pass maybe before or be like say dem send me some more money and then that's my account i swear so for the second wey we just dey na dey talk about those kind of things eh, oh bob omo um, uh, as we dey as we talk person go just talk e problem say oh bob Now, wow, shoot. Even one time, I just try to weep over oh, my Kalano green eyes. Oh. <laughs> I never experienced that kind of thing. I swear, I swear to the lenses for my life. They get plenty things where I don't know. Where I say put to my guy. Where like now so everybody just talk him. And, yes, it be like when I vest, when nobody tell me see when you do the approach thirty your balls go drop. Mm. Nobody fucking tell me that shit, man. I actually they go through my 21, 22, 3 sticky say your balls go there like this throughout the life. But no, when you approach for age, trust me, your balls go drop. And I, side info for all the motherfuckers who like 90 years. When it happens to you, it's. Well, you know, they shocking. Because you because you you're, you go mature basically like I know that, but I don't know they shock you. You know they shock you too. Bro. Oh, you know, okay, wait. You know what? You know what? Guys, you the, the Bro. flip side. You know the flip side. the flip side. The flip side to this way you talk now. Uh, I actually find out about say ball the drop after my own ball don't drop. <laughs> you understand? so I did watch I did watch film one time, and then the guy insults the guy the guy be insult the other guy say wait the guy he insult say when did your balls drop. if you ever reach eighteen and you watch this and you watch this fucking podcast eh the amount of info wey you dey get eh, you suppose dey you suppose dey pay us money this na our first try so many things you don learn and you say you need to go school to learn something come on get the fuck out of here bro <laughs> see this is where you just talk eh Ooh. No, but actually, I didn't know about like oh say balls they drop or anything. I don't know until so. I am as insult. So the guy insult the other guy say mm. like just like say guy man they talk now. Go say why they pull mouth when your balls drop. Fuck. So I continue and say oh balls they actually drop oh. Uh, because it doesn't look like you just actually realize oh actually. Like I tell you the next level to that shit your balls go on the move. <laughs> yeah, I mean, I mean. <laughs> this guy don't finish the eye. What's more, when the guy not 30 something, then we'll cut off this thing for you. No, but really, like, exactly the point. I guess some they know they tell you. You experience that. Ah. Experience Like, they know they actually tell you something. I feel you, I feel you, I feel like, you. To me, like, when I've been like, grow up, like, mm. I just feel like, see, specifics was actually tell you, like, oh, if you want to approach somebody or mm. like that. So you supposed to talk. Mm. But nobody actually and it wait like say they will tell me, say yeah. that's so you supposed to do. But that's why oh, everybody they, Oh, wait, they don't tell you how you supposed to talk when you want approach girl. No. Now they tell you, say to me, you too go through life alone. Oh. Say alone. Should thank God say now nah, would not be guys who oh. should, no, because you want to now so you want to go through life. See, make I tell you, I tell learn how to talk to girl. One of my guy, I, I secondary school like this. Eh? One of my guy for school like this. Now I be the oldest guy for my class you know, as I like this particular girl like this, I don't know how I want to approach the girl. Ah, I get no skills, nothing, nothing. That time, blood rasta have not been born. You don't understand. I did think, I think, I think I would do. I also approach this my guy, say, I found boy, what's the level? I'm gonna tell me one way, say, I like okay, this wait girl. now. So the problem is, say, you, you go ask. So they can't, they can't show you. Yes, they now. can't give you I ask now. But the problem is, say, me now, eh? I don't, I feel like it's e awkward to go ask that kind to say, or maybe not maybe not the environment. So you go ask me, say, I want why I no, ask that? want to talk to girl. Why? No, no, that time we don't really did secondary school. This my guy already talk to girls. Where Second, just... for secondary school, I still feel like I they go tell me say, how would you mean you want to talk to girls? But now your friend. okay, maybe or maybe I don't get those kind of friends. Yeah, I will feel like all that. Which kind of friends you get, guy? I get myself. I tell a person, I tell a person that they the same class. Class. You know that's sometimes be the dopest boy for the class. He just even come out. Then we like SS1? I'd be like ss 3 No, would they like ss 3 The guy also come out class. GST. I know they think the guy they talk. I know they touch girls lab for like primary school. <laughs> this one, uh, this one just go another level based on so I need to articulate yeah. my feelings. So I just need to know the coolest way to mm. articulate mm. my not be stand up articulate my feelings in English. So that time I did proper for English and now I don't even spoil. I just need the coolest way to sell the girl. You know understand? Yeah. Because I know say that my guy they talk to the girls and eh, they talk to them well. You know understand? They put them on some cruise that eh, they like to deal with them. I don't get that that level of coolness that time. I go tell the guy, I say, shoot, I found eh, show me one or two way. And the one like this was oh, now with English. And the guy tell so okay, see, let's tell the girl see, man, make she come meet you upstairs um, in the morning. Oh, say, na see small piggy doings last, last, last. Yes, nah. Say, she come me, say, man. Say, just like, say, first tell her, say, man, say, you like her hair say you gbadun her style say use this word i swear the guy tell me this particular word say use this particular line bro say you badu her style. style i say eh eh say eh i say okay say dem tell us say make she come upstairs make she come meet you for up you know na day in the morning say make she come early in the morning say you dey come early normally that time i dey always come early punctuality na me be always first normally i tell you my uncle always make sure say we dey go early so we already go early go school and in short the lesson time yeah. no i know say school go just empty small i just quickly just tell the girl one kind just carry and go like where they take dey buy something and i say I start agbadi your style and e work. e see e work like magic. so another thing another thing about me see when i did, e work like, like when magic when i dey a lot younger eh. Yeah. i go feel like say that thing wey you talk rubbish No, but me go think. all these ones dey too dey smart. i would think I say how many people go how you go tell this kind thing and it go be something wey say wan hear that? So basically, we just a test drive this thing. This now to put ourselves for deep waters, basically, to see how we do. This now the prototype of everything we do, you know. Um, and the funniest thing I said, this not even the way we talk normally. This not topics where we always the wrong things, we there always the reason. We just try to visual and put them out there and want see how we tell the vibe normally. Other days it could be more people for here, it could be long ass topics and all this kind of vibe. So yeah, man. You know, this one no long reach. Don't reach, don't pass 20 minutes, okay. sure. I they say na long conversation. you wan do long conversation, how many how many minutes you wan do? Like, go, you wan do Joe Rogan? They go long. You wan do two hours? Yes, like Joe Rogan. One hour. You know what do one hour? Like Joe Rogan. If we just not forget like three people for here, we go do one hour. Actually, because if everybody talk, you talk. Here. Yes, now we go dey talk different, different, different, different things. From now, all the now those kind of conversations, long conversation about different things. So message us about things where you want to talk about. Let to talk about anything and everything. Anything I no like talk about we'll show you me and <laughs>